Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Mu gihugu c'u Burundi abantu batatu baraye bahitanywe na grenade yatewe n'abataramenyekana mu bunywero buherereye muri quartier ya Ruhero iri Bujumbura batanu barakomerekeye muri ico gitero idoni idoni mu kanya isasi naho mu makuru y'impunzi abarundi bahungiye mu buganda biyemeje gukomeza akaranga nibyo turi mu buhungiro ariko burya abantu bose bubakiye ku karanga twifuza yuko twogumya ku karanga kacu hanyuma tukagatsimbataza tukakibuka abana bacu bakakiga uyu ni ndayisenga frederico atwara impunzi z'abarundi bahungiye muri uganda avuga bimwe mu byabatumye gutunganya igiteramo mu karanga c'u burundi turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu amakuru tuyahere mu by'umutekano mu gihugu cy'u Burundi aho abantu batatu baraye basize ubuzima mu gitero c'abantu bitwaje inko mu gisagara ca Bujumbura abagera kuri batanu bagikomerekeyemwo igipolisi c'ico gihugu kivuga ko hamaze kumenyekana ubwoko bw'imodokari abakoze ico gitero bakoresheje mu kwiyunguruza mugabo batarafatwa mugenzi wacu Eloge Wirikaneza akorera mu biro vy'ijwi rya Amerika i Nairobi adufitiye ibindi kwino nkuru igitero cyabereye mu kirabo kiri muri quartier na zone Rohero komine mukaza hagati na hagati mu gisagara ca Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi mu masaha atatu y'ijoro abantu batatu bose b'igitsina gabo baciye bahasiga ubuzima bagera kuri batanu nabo barakomereka mu bakomeretse harimwo nyene n'ubunywero umwe mu bahasize ubuzima yakoreye banki nkuru ya Repubulika y'u Burundi BRB bamwe mu bari bahari bemeza ko vyaboneka neza ko bagize igitero bari bagambiriye kwica abo bantu kandi bari babagendereje amakuru ijwi rya amerika ryaronse nuko bacinjira abagizi ba nabi baciye mu muryango ugana kuri kontwari aho banyakwigendera bariko bivunira akanyota kandi bakaba binjiye nk'abantu basanzwe bahazi umengo baroye nabo nyene kwivuna akanyota mu nyuma umwe muri bo yumvikanye agira ati barasenga barya ikindi bamwe mu bari bahari bashikiriza ni uko vyibonekeza ko intumbero abagize igitero bari bafise kwari ukwica vyonyene kuko atakindi kintu na kimwe bagiye bivye bahejeje kwiha inkumbi abarashe baciye buriye imodokari batungwa nayo bameze bamwe mu bari bahari bagerageje kubakurikira bacamijamwo grenade kuri uyu wa gatandatu mu gitondo mu butumwa bwanditse icegera c'umuvugizi w'igipolisi yavuze ko abantu batatu aribo biciwe muri ico kirabo catewe moyize nkunziza yemeje ko imodokari yazanye abicanyi yamenyekanye mugayo imparati yayo atabashoboye kuyibona yongeye ko kwinyamiramabi yazindukiye kuraba ivyabaye kandi amatohoza akibandanya naho atabindi vyinshi yashikirije twahavuye tumenya ko abakozi batatu b'igitsina gore gusa bakora muri ico kirabo bazindutse barahagarikwa n'igipolisi iki gitero kibaye inyuma y'igihe kirekire kirenga umwaka ata bitero bivugwa mu nywero bwo ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'uburundi bujumbura ariko mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu shiri wa kane abantu bitwaje inkoho barishe umukenyezi muri zone ya kanyosha mu manuko bwa bujumbura bamusanze ariko yoza umwana mu nzu baca baramurasa eroje wurikaneza nairobi ijwi rya amerika Eloje Urikaneza urakenuye mu kanya turakomeza ku makuru avugwa mu Burundi ariko imbere yaho tubanze gato tunyarukire muri Mali aho leta y'ico gihugu itangaza ko abasirikare mirongo itanu na batatu n'umusivile umwe baguye mu gitero cagabwe ku kirindiro ca gisirikare kiri mu majaruguru y'ico gihugu nta muhari uriyitirira ico gitero cagabwe mu ijoro ryo kuwa gatanu rishuwa gatandatu gusa leta ya Mali yavuze ko cagabwe n'intagondwa zikora iterabwoba umushikiranganje yajeje gutanga amakuru muri Mali abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter yasiguye ko hari abantu cumi bari uh, bari kuri ico kirindiro bashoboye kurokoka mu kwezi kw'icenda tuributsa ko intagondwa zishira imbere intambara ya jihad mu bitero zagavye ku birindiro bibiri vya gisirikare zahitanye intwazangabo zigera kuri mirongo ine
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyodufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abanyepolitike batandukanye bakomeza bagira ico bashikiriza nyuma yaho intumwa ya onu ku kibazo c'uburundi michel kafando atangiye imihoho umugambwe uri ku butegetsi ubona ko ari ikimenyetso c'uko amahoro yabonetse abatavuga rumwe na leta nabo bati yabuze abamushigikira mu gikorwa co guhuza abarundi mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yakurikiraniye hagufi vyo guhuza abarundi kuva bigitangura mu bihumbi bibiri nyuma y'imatati yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kubw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kubona intumwa idasanzwe y'ishamwe mpuzamakungu ONU ku kibazo c'amatati ari mu Burundi Michel Kafando yaratanze imihoho ni ikimenyetso c'uko amahoro n'umutekano byasasagaye mu gihugu evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe uturukamwo umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa kane mu masengesho uwo mugambwe wari watunganije none yashantaze bahora ko ya kafando mbwira umuntu hari uri ideshya agiye hariya gushwana muri nasiyosini ngo urukure ko kapa bo nyene babonye ko bikwiye ijwi ry'imana ryaragiye rirangariye ntibaje mu matora hagira itansiyo bavuga bati hariho injyane hagati y'abarundi kuko igihe hose hariho umuhuza ni uko hariho ahuza abantu bariko barajyana reka hajya kiriya n'ikimenyetso gikomeye oni yasinye yuko mu burundi atabantu bariko bararyana nico gituma umuhuza bakenewe none mushaka mushaka baza kugira itangazo ngo twabonye ko mu burundi atangarezo igihari none ntibikenewe kwaba umuhuza oya bavuze bati umuhuza atagikenewe ni uko atamigwi ihanganye igihari hirya ni mesaje ikomeye yamara abatavuga rumwe na leta bo siko babibona umugambwe sawanyafrodebo ubona ko iyo ntumwa ya oni itashigikiwe bikwiye n'abegwa n'ikibazo c'amatati ya politike haba mu burundi canke akarere kari kafashe ico kibazo mu ntoke fenias nigaba avugira sawanyafrodebo turavye ibihe yakoreyemwo abategereza kumufasha ingene bitwaye tubona ko ahubwo yari yarihanganye kubera ko oni yari yashatse ko yofasha uburundi kugira ngo batorere umuti amatati ya politike yari mu Burundi abo vyega rero ntabwo bamufashije neza ashaka kuvuga ubutegetsi kuvuga leta n'umugambwe CNDD-FDD nabo bakorana ntabwo bakoze igikorwa bateza gukora neza nuvuga n'abandi banuvuga ko bari muri opposition nabo nyene byarabagoye ntibakoze neza igikorwa bari bategereza gukora turavye rero n'abakuru b'ibihugu b'aka karere nabo nyene Burundi burimwo ibyo bateza gukora ntibabikoze neza kuko nabo nyene yarabivuze ko atigeze aronka ubufasha buvuye kuri abo bantu mwarabonye ko uwafasha kugira ngo ivyo biganiro bizogende neza perezida mukapa nawe nyene yatanze imihoho kubera ko yabonye yananiwe bamunanije abanyepolitike bahunze uburundi nabo babibona ukundi urunani rushasha sefor arusha ruherutse kwiyonkora kuri senarede rwari rwashinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rurashima iyo ngingo ya michel kafando yabuze atwara igihugu ca burkina faso frederike bamvuga inyumvira icegera c'utwara sefor arusha avuga ko kafando yabonye leta y'uburundi itamworohereje ndetse na bamwe mu banyepolitike bisubiyeko bagashaka gutaha gutyo kafando akaba buri cyo afata icya mbere ni uko birukanye uwuserukira ishyirahamwe nashenzini avuze abateka na muntu mu burundi ibiro byiwe birugagwa kandi ubutagusubira inyuma ibyo mu bisanzwe ni nk'uko yari asa n'unaniwe kubera ko yabwirizwa kuganira nabo kugira ngo batore inyishu bahagume byaraje icya kabiri ni ukufasha abarundi ngo by'ukuri habe ibiganiro bihuza abarundi leta y'i bujumbura n'abarundi batari kumwe nayo baba bari hagati mu gihugu abari hanze y'igihugu icya gatatu ni iki abonye aho abantu bari ko bagwana ngo barwanira amasezerano ya arusha bakanumwumvisha akaza no kubaraba ngaha buruseli bavuze bati reka ibi bya arusha tubanze tubyihuze twigire mu matora ni ukuvuga ibyo baharanira baramuhenze yabonye ati jewe ndiko ndahuza impande zitari zo kubera ko harimwo abariko barasokora bigira mu vyabo ashobongera ko nuko mu burundi kandi hasubiye kwaduka intambara utabona neza ubwoko bwayo ubwo ari bwo acabura ayakira n'ayabira wowe uri umuntu rero uraba ibyo bintu byose urashobora kuvuga uti ntaho ndiko ndaza reka ndabihebe twibutse ko michel kafando mu gutanga imihoho ku munsi wa gatatu w'iyindwi yasize yavuze ko oni vyayinaniye gufasha gutunganya ibiganiro bihuza bose mu burundi uku niko yabivuze J'atteste que même si nous n'avons pas gagné la bataille du dialogue au Burundi, ndemeza ko nawe tutatsinze urugamba rwo gushiraho ibiganiro mu burundi uruhara rwa oni ntirusuzuguritse twaratumye mu karere babona ko amahoro mu burundi ari kimwe mu vyotuma akarere kose le gatekana Burundi est un impératif catégorique pour la paix globale dans l'ensemble de cette région.
imbere yaho umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yari yabwiye akanama kajeje umutekano muri oni ko mu burundi hakiri ibimenyetso byo kutihanganiranira mu bya politike mu gihe atanamezi umunani asigaye kugira ngo habe amatora na kafando imbere y'uko akuramo akarenge yavuze ko icuka atari ciza muri politike pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika Pierre Claver niyo nkuru urakenuye ni nayo ibice ku masonga nk'itangura impunzi z'abarundi bo ku murwa mukuru wa Uganda Kampala biriwe barahaya akaranga n'imigenzo yabo biciye mu mbyino intambo n'ibifungurwa by'i Burundi mugenzi wacu Ignatius Bahizi yadukurikiraniye ivy'igiteramo cabo
uyu muhango wabereye ku kigo cy'impunzi hano mu mujyi wa kampala wari witabiriwe n'impunzi z'abarundi z'ubwoko bwose abagabo abagore hamwe cyane cyane n'urubyiruko ndetse n'abanyagihugu bakeya nabanje kuvugana n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi mu gihugu ndayisenga federico ambwira impamvu bateguye iki gikorwa aha ngaha nk'uko mubyumva mu majwi ariko arasamirana turi mu giteramo cy'akaranga twifuza gukomeza imico y'akaranga k'abarundi Eh, tubitanguye uyu munsi tukifuza ko bizobandanya hanyuma kubera iki mugira ngo mu- mwibuke umuco cyangwa akaranga kanyu k'abarundi kandi muri mu mahanga nibyo turi mu buhungiro ariko burya abantu bose bubakiye ku karanga twifuza yuko twogumya ku karanga kacu hanyuma tukagatsimbataza tukakibuka abana bacu bakakiga bakazogakwiragiza hanyuma muri icyo bibafasha mu buzima burimo uretse nk'impunzi nk'uno munsi hari abamenyanye batari bazinanye hanyuma kandi bikabafata gufatana mu nda uyu munsi twegeranije ibintu dushobora kuzofashisha abandi batishoboye impuzu hanyuma ibi watubwira muri make bigiye gukorwa ahangaha bibibutsa umuco wanyu twavugije ingoma ziranga umuco w'u Burundi wo kuvuza ingoma habaye intambo zitandukanye harasigurwa n'imigani imwe imwe abantu bari bubakiye ku bintu by'imigani bituma abantu bagira icyo bubaha umuntu ukamubwira ijambo rimwe rikavuga menshi nanaganiriye na bamwe mu bari baje muri ibi birori ni uko bambwira uko babibonye icyanyoheye ni uko twahuriye n'inshuti zari zarabuze abagenzi icyo bimfashe icya mbere cyo muri jewe n'ibyo mfashe mu byiyumviro bituma njya gukora ibitandukanye hariya bitabereye ariko iyo iyo ndi kumwe na bene wacu abarundi tukaryoherwa numva ndyohewe byose binsubiza hamwe nkumva ndi- ndi nko mu burundi nkumva nasubiye mu rugo nk'ikintu cy'uburobe ubuswage ego vrema twakibonye n'ingene kiba gitekeye muri muri i- mu mitoto y'igitoki vrema byaduhimbaye ni ikintu tutari duherutse kubona mwabiriye se nabiriye ni ngombwa ubirye ubu bikumbuye hariho impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye ariko iyo muri yo muri nakivale niyo cyane cyane dushimikira ko kugira ngo dukorekitinge nyamara impuzu n'imbaraga sukari niyo mpamvu jina jingaha twabonye icyo bitwa ubuswage eh, uburobe twabonye n'icyo kunywa bimeze nk'isongo kandi twumvise twishimye cyane Tuca du- bituma dukumbura no mu rugo icya mbere n'ubwo turi mu mahanga umuntu eh, ahambere n'aho yavukiye aho yataye uruzogi hama rero ibi bintu byatwibukije iwacu no kwiyumva ko turi mu burundi naho tuba turi mu makungu cyabujije kundyohera kuko mbonye umuririmbyi w'iwacu w'igihangange cyane ariwe mukombozi hasi ara victoria siembe ni umuririmbyi nkunze nda cyane mu baririmbyi b'i burundi kuko n'umuririmbyi aririmba ibintu bitari byo gutamba ibyo kumviriza bikaguha ubwenge ndahasanze idarapo ry'iwacu nsanze abarundi b'iwacu tuvugana ururimi rumwe icyantegereje rwose nahasanze abarundi bene wacu benshi nyine tuvuga ururimi rumwe nka mukomeze ni bwamubone namubonyeho nyine turaramukanye ndamugwa mu nda eh, tura- turifotoza urumva ni ibintu biryoshye rwose uyu we niwe watetse ikiribwa cyitwa uburobe abarundi benshi bakunze cyane ngo kubera ko bari batagiheruka Eh, ni ikintu cyashikiye abantu abenshi bari bakinyotewe bata- badafise aho bagikura yego niyo mpamvu zaheze zikaba mbere zisanakwiye bakaba bash- bashaka ubundi burobe hari abahanzi n'ababyinnyi batandukanye umwe muri bo akaba yarari mukombozi umuhanzi w'icyamamare mu burundi ati yanejejwe no kunezeza abandi kuba nzi yuko ari umuntu anezerewe niwo munezero wanjye utangura sa kuri ibyo rero ni- iyo numvise ko hari abantu banyotewe jewe kandi icyo banyotewe ndahari singwaye nanjye birampimbara kubera kuririmba aho biri muri jewe ni ururimi rwanjye Si- sindabitegura kubera ntawutegura kuvuga bakubagiye urakomeye urivuga ndakomeye cyangwa se nkomeye ntawe ugutegura ngo uzoze uravuga ndakomeye birikora sasa nuko niyo mpamvu nanjye byampimbaye cyane ignatius bahisi ijwi ry'amerika kampala
Ignatius Bahizi arakoze ayo maji mwumvise yatorokanijwe nawe igihe ariko araturabira ivy'igiteramo c'abarundi bari muri Kampala ku mugwa mukuru wa Uganda mu Rwanda naho hari naraye umwana naravye umwana navyaye nsanga nomubwira uko nanje narezwe ayo ni amajambo ari mu gitabo canditswe n'umunyarwandakazi aba mu Budagi yitwa Ladi Ineza ni igitabo yise Who I Am yandikiye abana batarengeje imyaka cumi amaze kuganira na Vincent Nshimiyimana mugenzi wacu ari mu biro vy'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza ku vy'ico gitabo dadi ineza ndagushimye cyane kaze neza ku ijwi ry'amerika urakoze umaze kwandika igitabo wise mu cyongereza ngo hu emayi ndinde tubwire icyo gitabo wanditse ukacyandikira abana ni iki cyabiguteye kandi wari ugamije iki natekereje umwana wanjye cyane ntekereza ntekereza na mama wambyaye iyo ubaye umubyeyi uricara ukavuga uti ese ko ndi umubyeyi ni iki nshaka ni iki nshaka guha umwana wanjye nk'umurage ni ibiki nshaka kumwereka tuvuga uti ndinde navuye he nshaka kugana he iyo motivasiyo yari yabaye insipire n'ibyo nanyuzemo eh, n'ibyo nanyuzemo cyangwa n'ibyo mbamo mu budage iyo ndi kumwe hamwe na na na menuze nyesi na babyara bawe n'abishyo bawe uyi none se wakoresheje ubuhe buryo kugira ngo uwo mwana uzagisoma cyangwa uzagisomerwa kizamucengere I- ubundi igitabo si ni icy'abana bafite imyaka icumi bashobora gusoma Mhm.
Mm, donc ni icy'abana bashobora gusoma ariko kubera ko ari igitabo kirimo eh, ibishushanyo byinshi nk'uko bivuze abana ba- abana batoya nabyo bashobora guso- ba- bashobora gukurikira donc umwana mutoya we arareba imaje akajya abaza ati se ni iki biravuga iki ku buryo umubyeyi uri kumusomera cyangwa umwonkere cyangwa o- umukuza bari uri iruhande cyangwa le grand père ashobora kugenda amubwira ati bari kuvuga ibi n'ibi agashobora meme kugenda yadapta langage kugira ngo umwana mutoya yumve ariko umwana mukuru we asomye wenyine agenda abyumva hari aho uba usa naho wakoresheje indorerwamo umwana ukabona ni umwana w'umwirabura ariko yakwireba mu ndorerwamo akibona ari umuzungu aho washakaga n'ubuhe butumwa washakaga gutanga kuri kuverture y'igitabo umwana wireba ari kwifuza ati kiswije kubera ko donc kuri kuverture ubona ko hari le continent noneho hari la partie hariho l'afrique n'indi partie iri europe Donc, nabonye nyine ari umugabane wa afurika n'uburayi none se kuki u- u- uhuza uburayi na afurika cyangwa abirabura n'abazungu Na- nabaye inspiré y'umwana wanjye wavukiye donc wavukiye i burayi ariko akaba afite ababyeyi eh, b- b'abanyarwanda niba yavukiye mu budage ni umudage Muri- kavukira en fait ni umudage ariko kubera ko afite ababyeyi bava muri afurika nayo ni identite imukurikira ni umunyafurika Yose.
hanyuma akaba n'umunyarwanda U- voilà, akaba n'umunyarwanda ariko nabifashe au niveau du continent kubera ko eh, hari amour ngewe mfite pour le continent en fait urwo rukundo se ufitiye afurika urukomora he dukomora yewe nanjye ndu ndi umunyafurika kazi, donc ndi umunyarwanda ariko mva muri afurika noneho rofete y'uko ngewe um, ndibuka kera um, hari igihe mbivuga hariya donc blog mfite nyiba mama uje explique aussi que ngewe ndi umuntu je, je m'inspire en fait de, de tout ce qui est positif dans chaque culture ni ukuvuga Donc, ko njyewe- ugenda ufata ibyiza biri muri buri muco mm.
ukabyifashisha kugira ngo ubone uko uha icyerekezo ubuzima bwawe oui kandi nageze aho nsanga nsanga mu rwanda hari ukuntu bavuga ngo ngo izina ni ryo muntu niko bavuga Em, donc hari ukuntu niyenteresa ku- ku- ku mazina amazina umuntu aba yarahaye donc ababyeyi baba baraduhaye nge nitwa ineza kandi kuva nkiri muto izina ryanjye nararikunze noneho ku buryo na nyuma nashatse kuba nti mbese ineza bivuga iki noneho bigeze aho nsanga amazina yanjye abiri divine ineza nsanga bivuga bonte divine donc hari ukuntu ngewe ibyo nkoramo hari ukuntu mbifata nk'aho ari sinye ivuye ivuye mu ijuru I- imfasha kugenda mfite ku- ku- kuavanza kuri misiyo yanjye mba mvuga nti ngomba gukora sur te- terre noneho nkavuga nti misiyo yanjye ni ugukora icyiza ni ukwiyensipira ibyiza ufata ibyiza bikaba nabyo biri mu gitabo cyawe wise ndinde mu kinyarwanda hu emayi mu cyongereza radi ineza ndagushimiye wakoze cyane kuza ku ijwi ry'amerika urakoze nanjye ndagushimiye cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda arakoze mugenzi wacu venuste nshimiyimana muhejeje kumva yagiranye ikiganiro eh, n'umwanditsi w'umunyarwandakazi radi ineza mu kanya naho duca dukomereza ku kiganiro cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru co mu burundi iwacu cigenga n'ubu baracari mu gasho nivyo tugaruka ko handi hato
muri somaliya abarwanyi ba abantu cumi Al-Shabaab- n'indwi barimo umusirikare mu rwanda naho ubushinjacyaha umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga noneho tunyarukiye mu bufaransa aho umunyarwanda eugene Shibana ubwisanzure bw'itangazamakuru
ni ngombwa
claude ganza munyamagana eroge burikaneza nairobi ijwi rya Cekla Beninkuru Kigali asumta kabuyi ijwi rya amerika Vedaste ngabo akabagira ubusa ijwi rya amerika imisitokere mutijima venuste nshimiyimana ijwi ry'amerika londres
ikiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa na radiyo ijwi rya amerika abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu aribo agnese ndirubusa christine kamikazi terence mpozenzi na egide harerimana hamwe n'umushoferi wabo adolphe masabarakiza bafungiwe mu ntara ya bubanza mu burengero bw'uburundi bafatiwe muri komini musigati muri iyo ntara mu gihe bari ko barondera amakuru yerekeye abagwanyi bari baje bava muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abo bagwanyi bahavuye bavuga ko ari abo mu murwi urwanya ubutegetsi bw'i burundi red tabara bivuga ko binjiye mu ishyamba cimeza rya kibira baciye aho muri musigati ubundi amategeko aravuga iki ku kungene abamenyeshamakuru babwirizwa gukora amakuru yerekeye intambara utwo tubazo turi muri tumwe tugiye guca irya n'ino mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru icuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe diane ninahazwe nongere ndabahe ikaze uno munsi mu kiganiro ku bwisanzure bw'itangazamakuru twabatumiriye Ernest Sagaga ajeje igisata cyo gukingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabwo mu ishamwe FIJ Federation Internationale des Journalistes Ernest Sagaga mwakoze kwitaba ubutumire bwacu ikaze kandi mwakoze namwe ku butumire bwanyu nk'umuntu yakoze umwuga mukurikiranira hagufi iby'uno mwuga muraha insiguro yahe ifatwa ryabo bimenyesha amakuru b'ikinyamakuru iwacu insiguro nta yindi ahubwo ni impungenge dufite kubera ko nk'uko mubivuze abo bantu bari mu kazi babimenyesheje abashinzwe abatwara ako karere bari barimo nta kindi rero cyagombye gutuma bafungwa bafatwa ngo bafungwe kandi mu by'ukuri cyari kibajyanye gukora akazi k'itangazamakuru nk'uko mubizi cyane cyane ahantu habera imirwano ubundi n'ubusanzwe kujyayo abanyamakuru n'akigumo baba bagize kuko bashobora no kuhasiga ubuzima bwabo ariko birakenewe ko bajya hafi y'aho ibintu bibera kugira ngo bashake amakuru nyayo noneho babwire abareba amaradiyo cyangwa amateleviziyo yabo inkuru nyayo ifite amakuru bahagazeho ntabwo rero byumvikana ko umuntu yazira ko arimo gukora akazi ke kandi bizwi byamenyeshejwe abashinzwe intwaro aho hantu ubundi ga Ernest sagaga mu bihe by'intambara canke uruhagarara abamenyesha amakuru arashobora kubuza kwegerwa ahantu ubuzima bwabo bushobora kubangamirwa ibyo by'ubwa mbere ni abanyamakuru bagomba kureba neza niba ahantu bagiye hashobora kubangamira umutekano wabo ni nabo bwa mbere iturukaho kuvuga bati ibingibi byaba ari ukurengera twaba tu dushobora gukora ibintu byadukoraho noneho bakaba batageyo ikindi rero n'ubutegetsi nibyo birashoboka ko ubutegetsi buvuga buti aha hantu habujijwe abantu aba n'aba kuhagera ibyo nabyo byaba ubwabyo nubwo twavuga ko ari ukubuza umunyamakuru kugeraho ushobora kubona amakuru ariko baramutse bibaye ariyo mpamvu icyo gihe abanyamakuru ntabwo bajyayo kuko ntabwo wabona abasoda bari ahantu umuhanda bawufunze ngo ugende use n'ushaka ku kurenga ku mategeko baba bashyizeho ntabwo tuzi niba byarabaye ndetse si nke ko byabaye aho hantu kuba baragiye ahantu habujijwe kuba bahagirwa n'abanyamakuru ibyo rero nabyo ntabwo mbona ko ari byo twaba tureba mu byabaye kuri bariya bagenzi bacu urwego rujeje gucungera ingene imenyeshamakuru bikora mu burundi conseil national la communication ubundi mu nshingano zabo harimo no gukurikiranira hagufi abamenyeshamakuru bakaraba uko bakora bakabaherekeza bagena ibyago rimwe na rimwe bakaza bamenya uko vyagiye biragenda gushika ino saha ubwo rwego cnt hariho abariko baribaza impamvu ataco rashobora kuvuga kuri iyo dosiye y'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru iwacu gikorera mu burundi mwibaza ko ari ibisanzwe ni ikibazo gikomeye wa mugani kuko bagombye ko warafashe ya mbere mu kugerageza kubaza icyatumye abanyamakuru bafatwa ndetse bakaba banaba abavugizi babo ku butegetsi kugira ngo abantu barekurwe niba rero ntacyo baratangaza wa mugani urumva ko nacyo ari icyo umuntu yakwibazaho icyo umuntu atakwirengagiza ni uko mu burundi nk'uko mubizi itangazamakuru kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu cyane cyane itangazamakuru ryigenga muzi neza ko nta bwisanzure rifite mu burundi muzi neza ko amaradiyo mpuzamahanga arimo bbc yagombye gufunga ibiro ava mu burundi rwose radiyo yanyu ijwi rya amerika nabyo barabahagaritse ndetse na radiyo france internationale nayo basa n'aho bayigisata burindi niko abanyarwanda byita basa n'aho bayitoteza iteka bahura ibyo bitangazamakuru mpuzamahanga ko bigerageza gutara amakuru ku mpande zose bakagira igihe bavugana n'abantu batavugamo na leta cyangwa se batari mu burundi ariko barebwa n'ibera mu burundi ibyo rero kubigira umwitwarariko kubigira impamvu yo gutoteza itangazamakuru ni ikibazo kigaragaza ko mu burundi nta rwego ruhari ruharanira rurengera itangazamakuru ryigenga mu gihugu Ernest Sagaga rero ko tubashimira tubanze twibutsa abari ko bumviriza ikiganiro cuno munsi ku bwisanzure bw'itangazamakuru yuko mujejwe igisata co gukingira uburenganzira bw'abamenyeshamakuru n'umutekano wabo mu ishamwe FIJE Federation Internationale des Journalistes mwakoze cane guha akaryo ijwi rya Amerika kugira ngo mushobore kuyaga kuri dosiye y'abamenyeshamakuru bane ba Journal Iwacu mu gihugu c'u Burundi murakoze namwe tubifuriza akazi keza
nuko rero nshuti bakunzi namwe bwe tubashimire ko mwari muduteze abiri yakoze fatuma rimasi karara yegeranije amajwi n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya ejenio jo yabishikanya iwanyu nawe nyene yakoze ibikora inka je mwumva kuri mikro na lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bo mu ruganda rubategura rukongera rukabashikiriza amakuru mu kirundi no mu kinyarwanda twifuze kubandanya mururanirwa mu vyo murimwo vyose murare aharyana